kudala Eh, bwanje uli.
mukugona Hey!
awatusache edu atu Wanafundishana.
za sleeping sleeping nakasikutu lache tisanayambe kukambira natapa sati awa ndauzosaka ngoma ti akangokuta basi.
Agone.
Eh.
mavuto Ah.
Hey.
pamene akadi asima sagona Ah.
ti amagona Masa sima limene magonesa yo.
Hey, tsopano Kozekemera matupi kama kanje.
kaole katalekale Kozekemera kanje kamera kabandigwedeza tulo.
Ah, koma kowawasira zikagoneza tulo Lazima ema- abale abale ifeyo pokuita nani pa Eh.
tinali ni nkhani chabwino koma nkhaniyo tiyikambirana kapena anyamata alipopo ya ngati nkhani za nyumba Acho- ya achoke Ayaya.
achoke achoke ya chokebe Eh, Eh, zakula- ulemu wanu Ai, pa ulemu wache iyeyi ife titumeni Ai, si Ai, kukutumani tangu bila Iniyo alikai muona kusema.
kuti mutani Eh, lero tilibe chokutumani Hapo sikakwaira katungwe.
Eh,
ama
pitani pitani lero lisili kutumani Eh, ka- inu muona kuti mutani Eh, Ama.
Eh, koma bora pano muchokepo komano ka- apikaite pano ndizikweraji Ah, ah, iwe katungo ngati Aisha.
ali kuja ali kwa chimwene katungo ali kwa chimwene kaya muzika panga deru deru Ah, ah, eh, eh, tingonda zochita achimwene kawo abale katungo abale ifeyo takuita nani Eh,
mbuzi ina ya mtu imene ikupangisa zopusa kwa anachi na desmond ndi- ndi- ndi- ndi- ndi- ndi- ndi- ndi nzache talandira supano Ndi apo- uyuyo.
wayiyamba udyo tu eh mbuzi ya munthu ndi amene anali apayo ndana Ndi mingu.
eh nakasi anaja akuma- akabwera kwa ifeyo ife tikayanga iye akumabweranso ndifake neni makakamira kuti akhalepo bha Wadi.
pamene bwere e chisiru cha munthu kabasa iwe ndimingu iwe ndimingu tabwera kwa mkulu tosefe Ah, iwe kodi iwe ndimingu.
uzikati utosefe iwe ndiwakuno kodi iye makakamira ana akusokoneza ana kuyo ndiye ndikufuna kuti dimingu achoke achina desmond titalandira ndi azukulu anu muwatenge muzikakhala nawo inu Udindo.
uyu Utawa uyu udindo koze.
kaya mumtenga inu abiti monga mayi yache Utawa udindo.
muona nkhani ndionena kuti ndafika ana akhala kutivutisa achina desmond akhala kutivutisa ine nda mayi acho Eh.
atifuna mugule sola atifuna mugule sola anawo ana kumanira kuti mugule sola Eh, ife tigule sola eh ndi ndalama yacho takhala tikunena kuti ifeyo sitili okonzeka Ndalama si- ndalama tilibe zinthu zija ndizodula ndiye tikudikira kunena kuti tizitolerekayi sipamene Iwo Dimingo omwe akumabwe- wafuna kudya.
dimingo kumabwera adiye avale Avale.
apite ku sukulu dimingo kumabwera yayi mukanaguladitu mukanagulamo solayo koma akunena zonatu anawa mukanagula makocha anaja uyuyu ndabweni ninjwe ndiye ifeyo atitopesa choyambirira mbuzi iyi iye Icho- ayiza Tambala umbuzizo iye tumuka- desmond nditalandira muwatenga ndani basi ndinuyo Ngani ya mbuzi ya- ine mukathamangise ana chifo chonena kuti akuzani kuti mugule sola Eh, basi hoyi ndini nkheni ndini nkheni Eh, mwatenga Eh, eh, mwati.
koma musafike saizi kuti anawa ni mbuzi muzafu satu iwe. muzafu kuona Ambaye yafika yako awali pambuzi Ngani ya mbuzi?
yafika pambuzi Inezo mwana wangayo mbuzi isa ine- inezo mbuzi mwana iso mbuzi Mbuzi.
kuli kuno tingotengana tisipita Eh, mbuzi.
mbuzi zokhazo kanyamulani Eh, Eh.
basi tuife ndetapita
koma so koma sokuonerani nanyoni mama ti- anawa simuzafuna tapita mbuzi simuzafuna ana Abongo.
osamvera makolo Eh.
awantu ana mmene akuuzani kuti mukagule sola Anu, alapisa amene kuti ayatenga Eh, ayi ndi atenga ndalama tikazitenga kuti ndi atenga kumbukirako tuku Ah.
simukutawa kudyetsa anayi Eh, adiye avale apite ku sukulu ndi afuneso oh sola nde ine nde ine ndili ndi zokudya ndili ndi zokudya ineyo Oh, komatu ngati mwa- mwabereka ana ndukani mithulo palibe chimene mutapanga musazatenge tu anawo anawo andikadya nawo china chilichonse musazatani musazatenge anawo atengeni oho atengeni ayi ndikuwatenga Mm.
talandira tenyamulani nanu zikwamazo atiyeni kunyumbako ati akhale masipini sichala
Ah, pepani ndakuyitanana nanyoni Ah, ndine ndina Ne ine ndikwa ndikupita tusimaitana ndikati ananyoni ali pangata mukananena agiring'ani nonse Ah, ndikuti nolandiridwa taphatikisa kuva mukachula mamuna ndioti mkazi alimo nonse pamene mukachula tolandiridwa mkazi ndioti mamuna mulibe Ah, munaona ine ndikukhala mr nanyo ah.
koma awawako awawo ndi misisi takulandirani bambo giring'ani ndi maigiri
Odi, odi, odi.
Eh, Mwaswera koma.
ndaswera kae Ndaswera.
Eh, Mayi mfumu nava kuyitana. Ndiye chabwino kubwerako.
ine ndikuoneka kuti pali mutu
Levani.
ayi momwemo ndimatitumuka ndigaitsire mphalere kuseriko Oho.
ndatsuka ndayanika kale yangotsala iyayi munthu timayamba kuti muli ndizochita mwina ali nzochita Ayi, mayi.
akati ai ndeumamuza kuti ndili ndi mphale osongontenga komabe munthu umene ndayankhulira mwakana inepo koma kanaineno ndikondere mwatiitana awawo akakambirane za mphaleyo Eh. Aya.
Taboteni kuseri.
tikambirane ndi anthu awo ndakuyitanani bambo ni mayi giring'ani Ah, ndinali kwa chemwaliwa ndi pamene ndikunena mainyoni wachemwali acho satana kuhinda iyayi Oh.
mainyoni munali kwa Eh, kwa chemwali apo ngozi yanga Ehe.
very good ndende ukapeza china desmond talandira ali kuti ali kumeneko Kumeneko.
ali kumeneko kwako kwawo Ndi mingu mkati.
ali kumeneko kwako kwawo ndiye mpamene anaja ndi mingu yemwe mpamene anaja kundiuza kuti atitamangisa Eh.
ini kuwafunsa bwanji mandala ndiye anaopusa ine iyayi kwedakuyankhula sachi mweneyo mwatana giring'ani ndi anaja kutiuza kuti ati maunikira bambo ndi mayi kunena kuti bwanji mutagula sola makandulo awa ngodula tiziwerenga mu nthawi yabwino tizipanga zinthu moyenerera ndiakuti muno akalipira akhala akukuzani chifukwa chacho ndi mandala ndiye mwathamangiza anaopusa kwambiri ndathamangisa ndiopusa Yes.
mu chifukwa chake atiuza bwanji za sola sola zinthu zodula zofunika kupanga bajeti ya yu- yu- bwinobwino kuti tichikwanise kuchifikira chinthu chimene chichachi komanso zi- inu eh, ti- kapena Ah, kazanga koma Pamene- ana anawo kuti muonesese pamene popo anawo akumachuluka nzeru ngati kuti Oho.
iwo anatiuza zokuti atiberekeni ife ndikotu iya anawo ndi inuyo amene muli nzeru zochepa ndi inuyo bora anawo ndi amene ali nzeru zezeni chifukwa tu anthu ambiri amaganiza mmene muganiza ehe kuti sola mobwerera kuti mbuyo ukhale nayo imafunika mphwamwamwa ayi sola tusifunika ndalama zochuluka inu nyamukani mupite ku kampani za sola takhala tikuzitchula zija zimene zima, zili pansi pa mgwirizano wa ngwengwengwe ndi aboma kudzera ku world bank paja imodzi mwa makampani ngati mukumbukira ndi chani ndimaziwa ndikwaziwa Eh.
ndikwaziwa ndikotu ndiye tamverani agiring'ande ananyoni muli Zuwa awo energies.
amayi anu achitionenetsa kuti ana sadzabwereranso kwanu chifukwa iwo ali ndi sola sola zingati akumawerenga mukuzidziwa Mukuzidziwa koma ndichulire kudula.
ndi makampani atatu oho Eh.
kuli yero sola ehe vitalite ehe star times ehe kuli green impact technologies nanga Zonse mukuzidziwa mukuzidziwa.
Ehe.
kuzidziwa sola Ehe.
edi solar energy Ehe.
rikapu Rekapo.
rekapo Ehe.
komanso zuwa solar energies nanga tonani Chikuvuta nanji?
mukuzidziwa Eh.
andi chimene mungadziwe chonena kuti inutu simufuna ndalama zambiri Ayi.
inu kangachepe mmakatani mmakapezi Timape.
mupita ku imodzi mwa makampani amenewa Yeah.
ife timafuna sola kodi mmapanga bwanji akuzani kuti "Oh, sola yathuyi ndi 100000 koma muyipereka kwa chaka chonse ndiyoti muzipereka yetu itakazanga pakana chaka ine ndifuna ndifunse zoti inu kuteko mmaziwa kuti chani zimenezi zimene mwachulira Ni mambo- papa ma- kuziwa ndi Ah, akuti amaziwa makampaniwo makampani otu ndi maziwa atu koma zonena kuti ama- ama- magezo akamalumikiza azimakhala bwanji ndiye tamverani 100,000 nkhani tu ndikufusa kwa anzani kufusa tingoyerekeza Pang'ono kuti pang'ono.
mwasankha sola imene ili pa 100000 Eh.
ndiye iyo iwo amalola kuti mutha kupereka kwa 6 months kapena mpaka chaka olo chaka ndiye machaka- ndiye kuti Chaka chotu- 100000 muyigawa ndiye kuti chaka- ngati akuyika mwina kachongola zanja mwina kakhala Ndipotu- 10000 ndipotu- kochepera olobambo chakacho chakacho ndiye kuti pamwezi 8,000.
komano kukomera kwake kodi pachakapo inu mugwiritsa Ndi ntchito chathu Eh, chinthucho.
chanu chinthu chili ndi inuyo ndi chifukwa mugwiritsa twanawo ndiye chikaonongeka tikugwiritsa ntchito tikulipira pamwe iwo amabwera Amabwera.
uzakona Ah, yeah.
iyo yetu aitaneni abwere pompano aitaneni Iya, abwere iwo pompano aitaneni.
aitaneni pompano koma ndo anatunda kuzani kuti chemwali ati anasadza simwatenga ndiyawo ayi ati ndiyawo
anali ngati anali ngati ngumbi akangoona kwa wala athawawo kabwera ukwakwawo kudawala ati kwa amayi anu kwa amayi anu anali tikudawala ngati ngumbi ndiye chimene tiyenera kuzindikira makosana nchonena kuti a pulogalamu ya ngwengwengwe ikupanga target kapena yalozera anthu amene ali opeza mochepekedwa Eha.
Ehe, kuti nawonso Akhale athe kukwanisa mowala.
kukhala mowala komanso iwe ndiopeza bwino kale Eh, eh, ngati ineyo eh.
olemera wakunoko Eh.
ndi ineyo opanda sola ko Eh, Eh, ah.
wapanda sola.
Eh, kunoko ndi sola ineyo kumakhala ndi abiti ndineyo Eh.
ndiye sopano ngakhale ndili wolemera wakunoko osazindikira ndikwenda abesola nditani Mkali naye.
imabwerera anthu okha ochepekedwa Iya.
kaya uli ndi ndalama koma ngati ukukhala nyumba yopanda magetsi khala ndi chani Eh.
chingwe ichi chachani munimangirire meza ine mbuzi munimangirire pa chingwe yapo pa pa ntengo umene Ah, ah, munga- ati mbuzi bwana.
iwo anganena kuti dimingu ndi mbuzi ngati dimingu ali mbuzi nazo meza ni mbuzi Yo, ah, ah.
andimangirire pa chingwe Ah, andimangirire pa manthamangisa chingwe kuti munankhula udyo pagiring'andetu munankhula udyo kwambiri munthu sakhala mbuzi yayi ine ndabwera ndi chingwe andike pa ntengo una uliwoze mseweloli giring'ande anali macben kochi nangabi anali neli malindi walewale anali patrick eric abiti anali patricia malunga maifumu anali veronica balua nakwinda anali nelifa kabango nanyoni anali enifa chiwaya dimingu anali musa penu mainyoni anali linda chata ndipo amfumu anali steve ligomeka alemba seweroli ndi linda chatha ndi steve ligomeka wajambula ndi ruth katuma ndipo mkonzi ndi amikani lanjes akukupatsirani seweroli ndi aunduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku world bank